bandanye kumviriza ijwi rya amerika nabaramukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane ntirinahazwe
Yewe ndaguha n'akaro rero hariho umukenyezi eh, araheze nk'imyaka ishikindwe gutyo umugabo wiwe yari yamubwiye ati wewe niwicare ngaha uvyare urere abana
ni umupfasoni josephine ntahumvukiye aramutwa ishami riharanira agateka k'abakenyezi dushire hamwe i bujumbura avuga ko ikibazo c'abapfasoni boba bagitegekwa kuguma muhira bisunze amadini yabo ivyo turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika gitangaza ko abarwanyi umunani ba al shabab bishwe mu gitero c'indege cakoze n'abasirikare ba amerika bafatikanije n'aba leta ya somaliya mu gisagara ca kismayo ico gitero cakozwe ku munsi wa gatanu nk'uko vyashikijwe n'abategetsi ba gisirikare ca amerika ku mugabane wa afrika africom kuri uno wa mbere nta banyagihugu baba- bash- bahasize ubuzima kuva aho al shabab yiciye abantu amajana atanu na cumi na babiri mu gadisho ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi igisirikare ca somaliya caciye congereza ibitero vyu- vyu- vyu- kuri al shabab leta z'ubumwe za amerika nazo zongereje ibitero vy'indege za drone zitagira abadereva itereni yataye inzira iratembagara kuri uno wa mbere muri leta ya washington muri leta z'ubumwe za amerika yishe abantu batatu abandi barenga ijana barakomereka abategetsi muri iyo leta bavuga ko ibiduga vyayo bishika kuri cumi na bine vyatandukanye birata inzira y'indarayi bijakurwa ku miduga yariko irarengana mw'ibarabara muri ako karere ikompanyi amtrak izo tereni zegukira yavuze ko zari zitwaye ingenzi mirongo irindwi n'umunani hamwe n'abakozi bayo batanu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yahojeje imiryango y'ababuze yipfuriza abakomeretse gukira n'ingoga tugaruka muri leta z'ubumwe za amerika aho perezida wayo donald trump akoresheje igihagararo afise mu nama ya onu hamwe na leta yiwe hijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuno wa mbere leta yabujije integuro y'itegeko rihagarika ingingo amerika yafashe yo kwemeza yerusalemu ko ariwe murwa mukuru wa israeli no kwimurira ambasade yayo muri ico gisagara ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri onu nikki hele yabwiye ibihugu bigize ako kanama ko ata gihugu na kimwe kizotegeka amerika aho ikwiye gushira ambasade yayo itegerezwa kuba yerusalemu nikki hale yasiguye ko bubaye ubwa mbere mu myaka irenga itandatu leta z'ubumwe za amerika ihagarika integuro y'itegeko mu nama ijeje umutekano ambasaderi wa misiri abdulata igihugu categuye iyo nteguro y'itegeko yagabishije ko iyo ngingo ya amerika ifise ingaruka mbi cane cane yo- yafashwe hasi hisunzwe amategeko radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa facebook yacu canke mugaca kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika kuri uno wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe sndfdd yahaye ikiganiro amenyesha amakuru evariste ndayishimiye yagarutse ku bibazo bitari bike harimwo ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ikibazo c'ibiganiro bibera hanze y'igihugu n'ibindi umenyesha amakuru wacu i bujumbura eroje wiri ikaneza niwe akiriko arakurikirana ino nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru ya mu kanya dushoboye kumutora ku murongo wa telefone aba abagendesha amapikipiki muri komine songa y'intara ya bururi baratewe impungenge n'ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza ibirwanisho babategera iyo bariko baragodoka bakabambura ibindi kuri no nkuru na live irankunda akwejo rya amerika i bururi
aha ndi aho bita imahwa muri zone kijyama ahasanzwe hari igituro cy'amapikipiki yunguruza abantu abashikana mu turere dutandukanye twa komine songa no mu micungararo yayo abakora ako kazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bemeza ko ubwo bugizi bwa nabi bukorwa hagati ya saa kumi na zibiri n'inusu hamwe na saa moya y'ijoro nk'uko bongera ko baramutse bafashwe n'ababa babategereye mu nzira barakubitwa aho ni mu gihe uwudashoboye kwigwana kurwanira ipikipiki yiwe itwagwa canke bakamusiga bamwatsa ubuzima Eric Niyukuri ni umwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika byaranshikiye narimwo ndagenda barantegera barampagarika je rero sindabitahura numva ari ukuduhohotera sana byanteye amakenga kuko nahagaritswe n'abantu mbona bampagarika bankubita narahagiriye ikibazo cane Ni- je ndibaza n'ivyo vyari birimwo vyo ku- vyo kuntwara pikipiki kutwaragwanye naje ku- kugira ndahave vyabaye ubuntu bw'imana
abo banyagihugu bakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bakavuga ko bafise ubwoba bwinshi ku buryo bw'uko niyo batwaye umukiriya baguma bikeka ko ahava aviramwo abaka ubuzima canke abanyuruze Isidori Rupari aratuyagira umuntu yambonye kunyemba namutwaye nkashaka kumufata nkaca nsubira inyuma umukiriya akaca avako birashoboka njye nkasanga ntwaye nk'umuntu ashaka kungira nabi bikaca byankaca nam- nisubirira inyuma nyuma nagize ubwoba nyine abufatiye yuko ushobora kumutwara utamuzi cyangwa akakugirira nabi binyegeje mu banyagihugu nyine kugira bagirire nabi abantu tugira ubwoba urumva umuntu akugirire nabi akwiciye ubuzima bwawe amasaha ageze yo gutaha ukaca witahira kugira ntibakugirire nabi oya nta kwizera kugihari kubera ubu abantu barameze nabi Ku bw'ivyo abo banyagihugu bemeza ko ico kibazo kiriko kiratuma benshi mu basanzwe bakora uwo mwuga bawuheba Fabien Ndikuriyo akabona ko atagikozwe kugira ngo ubwo bubisha butuzwe atagisivya bagiye kugwa mu bana nagenda ku kazi ayo narose bagaca bantegera mu nzira bakayanyambo wumva uwa- uwa- warose na makeya bagaca bayakwamburusha ucika intege zo gusubira ku kazi naho wowe ugiye ku kazi um- nkagenda nk'umwanya mutonya bigaca bisaba yuko kuri umwanya muto nkaca nsubira inyuma kubera niyumvira yuko n'ubundi twohurira mu nzira mfise ubwoba cane rwose ngiye kugwa mu bana kubera nk'ubu bisabye yuko biguma bibandanya nk'uku ubuzima bwaca bumera nabi ibyo bodufashamo bo- ibyo bintu bubihagarika kugira ngo kugira ngo akazi kacu kabandanye umva na bagenzi banjye bica bisaba yuko bagira ubwoba nk'uko nanjye ubwo bwoba ndabufise mu ntwaro nabo nyene bavuga ko ubwo bugizi bwa nabi buteye ubwoba na mwarijya iyo komine aho riri mu zitekanye aha baravuga ko bamaze gufata ingingo zitari nke kugira ngo abo bagendesha amapikipiki bakingigwe kandi n'umutekano ukomezwe cane cane mu bibanza vy'ibituro vy'amapikipiki josephine ndiho ku bwayo ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama byarigeze gushika umumotari arataha acahura n'abagizi nabi kandi yarapfuye baramwishe bacongera bamwiba n'iyo moto titota ciye tubasaba yuko boza barataha hakiri kare nabo nyene bakaza gucungira umutekano aho babaye ni kirumara ku- ni ni vyiza cane yuko botaha hakiri kare hanyuma nabo nyene aho babaye aho batashe ba- iwabo bagacunga umutekano oya batavyubahirije nabo turabahana amasaha yarenze tushiraho amategeko abahana hagati yabo nabo nyene harya basanzwe bafise n'ishirahamwe ubwabo nyene ubwabo bo nyene n'umumotari agize amakosa atakurije amategeko baranamuhana imbere yuko twe twomuhana ni ukuburwanya ni ukunyeye kubabwira yuko bategeza gutaha akibona hanyuma nabo nyene bakaza barafashanya ni u- ari utewe canke ari ufashwe nk'ubu oya habonetse uburyo bw'amatelefoni telefoni agaca batangiriza hose Baka- bakamufasha bakamutabara ni kirumara kuko hajya iyo bumvikanye ku kintu kimwe agikurikiza nk'uwo muntu yoba atewe hama agaca atabaza akaronka abamutabara bamwivye bagatangiriza hose mu ntara hose mu- mu mu makomine tuba duhana imbibe biraba vyiza cane tumenyeshe ko gushika ubu abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bababa batatu aribo bamaze kunyuruzwa umwe muri bo akaba yaratowe ikiziga mbere n'ipikipiki yiwe ikaba yaranyurujwe nk'uko makuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi rya amerika
ku wa kabiri iminsi yose nkano mango turahakanya indongozi mu madini ngo zigire ico zigona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano no munsi twashatse kumenya ico abatumire bacu bibaza ku ruhara rw'umupfasoni mu kirisu kandi yisumamwo ku ndero y'abana biwe n'ibindi vyo mu rugo mugenzi wacu Raisa Liliane n'amahoro aremesheje ikiganiro cuno munsi hatangura twakira abatumire bari kumwe muri studio Bujumbura hano muri studio ndi kumwe n'abatumire batandukanye ndi kumwe na Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi y'aba Islam mu Burundi ndabaramukije Sheikh ndabaramukije kenshi nkunda kuba nyitale haje niryo ni nkunda ego murakoze cyane turi kumwe kandi n'intumwa y'Imana Apotre Kevin Sibomana eh, wo mu ishengero CLG ryo hano mu gisagara ca Bujumbura amahoro neza Apotre amahoro cyane Mhm. uwundi turi kumwe ni umupfasoni josephine ntaho mvukiye arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi ryitwa dushire hamwe hano mu gisagara ca bujumbura amahoro umupfasoni amahoro neza ego tutarinze guteba eh, reka duhe ijambo eh, intumwa y'imana apotre keva mbe birarekuye ko umukenyezi yiruka ariko ararondera iterambere ry'umuryango twisunze igitabo eh, c'ijambo ry'imana ku bijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu bijanye no eh, kuba n'ubwari mu buzima nta na hamwe ijambo ry'imana ribuza umugore ko yogira ico akoze ahubwo ijambo ry'imana ritubwira ko imana izohezagira ibikorwa vy'intoke zacu rero eh, nisunze ico ijambo ry'imana ritubwira nuko rihimiriza umuntu wese yaba umugabo yaba umugore ku vy'ukuri akura amaboko mu mpuzu agakora ubwo ntihariho bo- abakenyezi baca bitwaza nk'iryo jambo muvuze bagata urugo hama amabanga amwe amwe mu rugo bakayata iyo witegereje ingene abagore baremwe n'imana n'abantu bashoboye gukora ibintu byinshi bitandukanye mu mwanya umwe kandi byose bikagenda neza ntihagire ikintu na kimwe gipfa ariko nk'abagabo ugiye kuraba ingene bo baba bameze iki ntihagikora kenshi biramugora ko akora ibintu bibiri mu mwanya umwe ego haruna nkundi wiga hariho abagabo bamwe bamwe be mu idini rya isilamu nyene bavuga ati umukenyezi ni inarugo nagume mu rugo umugabo niwe asuma niwe arondera vyose umukenyezi ni ukurera abana iyo nyifato yo yo Eh, muyidusigura ivyo nivyo uvuze ngo inarugo urumva ko iryo sinavuga ko ari ijambo ryazananye n'abayisilamu ni imico y'ikirundi inarugo ni ukuvuga ko ni umuntu afise amabanga atari make mu rugo hakabimo na cane cane n'indero y'abana kuko hariho umwibutsa benshi bakunda sinzi abawutanguye bari bavuga ngo umuntu ariko aha indero umukenyezi aba ariko arera isi uyo umukenyezi aronse indero ni ukuvuga ko isi yose iba ironse indero kuko indero ikomeye cane rwose yo ku ziko yo mu- yo mu- mu mu bana bakiri bato itangwa n'umukenyezi ego umufasoni josephine muri dushira hamwe muraganira cyane n'abakenyezi ntabahora bababwira yuko bugaraniwe muhira kubera ngira ngo abagabo batabahereza uburenganzira bwo gushobora kugenda gukora canke rimwe na rimwe bifa- bifatiye ku kwizera kwabo bakaguma bari mu rugo bariho cyane yewe ndaguha n'akarorero hariho umukenyezi eh, araheze nk'imyaka ishikindwe gutyo umugabo wiwe yari yamubwiye ati wowe niwicare ngaha uvyare urere abana ubagirire isuku u- barondere ibifungurwa uba umwamikazi ngaho je nzorondera hanyuma mugabo uwo mugabo yarapfunzwe umugore arabura ikimufasha urumva nta ntiyarakiri ngaho kugira aronderere urugo noneho a- ariko ararondera abamufasha arara- aca araronka n'akazi kamwe wa mugabo yamubuza akiri ngaho aca arakaronka apfunzwe ku buryo rero yakoresha n'ako kazi akaronka rasi y'abana akaronka n'utwo mu- amugemurira mugasho agarutse wa mugabo yasanze yararonse akazi urumva ntiyarakimukuramo kandi urumva yuko yaba ataronse akazi none byagenda gute wa muryango wagaburirwa n'iki si ukuvuga ngo tubabwira ngo nibabe ingare oya niba bikore mu bugwaneza barondere bunganire urugo rutera imbere kugira ngo abana bisununure urugo rwisununure eka bari ngaho mu rugo bose bashobora kwisununura nicyo gituma rero tugira tuti yaco murindira ibihe bigoye nimwimenyereze gukora hakiri kare mumenye kurondera abana kandi noneho ega n'ubuzima bw'igihugu burabarondera none igihugu kirimwo abagabo n'abagore mbega n'ico abagabo gusa tuvuga tuti n'ab- n'abagore babishoboye ntibashobore kugenda kugira bafashe kugira igihugu bagitunganye neza ego apotre hari igihe hibonekeza nk'abakenyezi usanga mbere bashira imbere gose utwo dukorwa two ku ruhande muri ico gihe rero mwebwe nk'abakozi b'imana muraheza mu- mukabahimiriza Ego, gute ico twe tuvuga ni iki nuko yego nivyo bagende ku buzi bakore mugabo kandi bibuke ko no muhira hariho ibibakeneye naco sinabana gusa n'umugabo nawe nyine abamukeneye mu rugo eh? ntiyoryoherwa nuko umugabo aguma ari muhira uwundi ngo yagiye gukora hama ntibuke gutaha agahaha agaca asohokana n'abandi abantu mu bisirimu vyaraje bakagenda kuryoherwa bakagenda mu makaraoke umugore agataha bukeye wumva habiro byinshi babiri kubironeka rero muri kimwe twizera ko by'ukuri imana yahaye abagore nuko by'ukuri bashobora gutunganya ivyo kubijanye n'ibikorwa umuntu ashobora gukoresha amaboko mugabo kandi akagaruka no muhira akaraba je nkunze kuvuga ikintu kimwe umugore ni umuntu je ndamugereranya nk'umwumbati umwumbati bawurya munsi bakawurya no hejuru Um- umugabo arakeneye umugore umwana arakeneye umugore iyo muhira duhari umwana abyutse mu gatondo arondera nde? arondera mama umugabo nawe eh, abaza nde abaza umugore wiwe umva rero imana yamuhaye iyo kapasite yo gushobora gusatisfeza e umugabo canke umwana aronderwa na byinshi kandi byose bikagenda neza umwana akaba satisfait umugabo akaba satisfait umuntu wese muhira akumva ko amerewe neza iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara Elhaja ah, Haruna Nkunduwiga mwebwe mu idini rya Islam ubwo ntimutinya yuko umukenyezi atanguye kuja mu bikorwa bitandukanye ko ejo canke hirya ejo ashobora gutangura kwiganza mu rugo ico ni kimwe mu bintu byinshi ugomba kwiyubara nuko hariho abakenyezi benshi nk'uko ibyo mu kanya aho yaza agashaka kwimenyera akibagira iryo banga ry'iwe afise risumba ayandi kuko turazi cane cane dufashe muri abavuga ngo abakozi ba leta canke mu bisagara umukenyezi ahejeje kuyibaruka no muri yakonje yiwe iminsi mirongo ine n'itanu nyuma yuko yibarutse ugasanga ariko ayikoresha ajya gukora utundi akasiba kuja ku kazi kitwa ko ka- karaka iminsi yose kubera bamuhaye iyo konje muga akaja mu bindi akibagira urya mwana amukene mu gikiriza ciwe ugasanga umwana amuhaye ba bigeme babarera sinigene babita abandi babita ngo bayaya bakaca bamugurira rya cupa bazarashiramo amata y'ifu canke y'inka canke umuyo nyine agasaba mukamiye umwana agasigara yiyumvamo umuyaya gusumba nyine mu vyaye ivyo bintu birabaje mukiraho mfasoni Josephine ivyo mwivuga kwiga aho usanga umukenyezi yashize imbere ah, akazi agata umwana ugasanga umwana akunda umuyaga kurusha abavyeyi biwe ivyo mwebwe mubibona gute tuvuga tuti nukuraba byose ingene ushobora kubikora umuyaya turamwifashisha none erega n'uwuri muhira aramwifashisha kuko akazi ko muhira nako ni kenshi yego turamwifashisha kugira ngo abe aramuturabira mu kanya atariho turi kandi nawe noba ndi muhira ngiye gusuma adashobora kutamujyana wa muyaya akamuraba none gutunga umuyaya nibaze ko atari ikintu kibi yego hariho abayaya usanga bafata n'aba bana mugabo ibyo n'ibice bivuga ru- yuko ari ibintu ruhebwa kuko ino mu gisagara ca bujumba genda murabe hose nga nta rugo mudasanga hari rumwe umukozi none abakozi duce tubaheba nuko bakenewe tubazana kuko bakenewe Ego none eh, ikibonekeza nuko eh, hari abakenyezi binanira yuko babangikanya iyo mirimo hamwe n'amabanga yo mu rugo none byankira hehe hariho amabanga yego umukenyezi wenyene n'ayandi bashobora gufatikanya none nko kuvyara n'akazi kega umugore umugabo nko kuraba udukorwa two mu rugo ingene turiko turakorwa umugabo mbe ntashobora kubiraba arashobora ku- ku- kugusigarira ngaho onye akabiraba none je ndakubaza je ko nguma ndababaza ega aba bakozi b'imana nukuri ivyo bavuze ndavyemera Yego.
none tureke abagore bagume bicaye ngaho mu rugo umengo ni abana baguma bateze amaboko umengo ni ba mayibobo hajya mu ibarabara ku buryo n'umugabo niyagira ingorane cyangwa akamugara cyangwa akamuta cyangwa agapfa kuko n'urupfu rurahari none turarubuza ngo ntiruze aca ba mayibobo rero tuvuga tuti ego muriko ni- ni- muracyumva amakenga yiwe ati umukenyezi mugumiza mu rugo ngo ntaruhe ejo canke hirya ejo umugabo atakiriho azoca abaho gute Eh, aho hantu ico tudahuriza ko canke nawe nyine mugatagirarese ko benshi ba- bakunda kuvuga ni uko twava tuvuga ngo ducurike amabanga y'umwe nu- n'uwundi gufashanya mu nyigisho dutanga twe turavuga tuti umuntu ahiriwe ni urya yumvikana n'umugore wiwe kandi akamufata neza ikintu tutemera ni hahandi umukenyezi yavuze ngo afise icyo ariko aratera mu muryango aheza akabona ko byose niwe bigomba kugarukako kandi ngira ngo turabye hirya no hino cyane cyane mu bisagara hari aho usanga umugore afise akazi kisununuye umugabo afise akagereranye si benshi mugabo bara- barabaho birashika.
ugasanga ntibasuye gucana uwaka mu nzu kuko amurusha ibyo yinjiza mu rugo akanamwibagira bamwe ugasanga bi- habaye n'intandaro y'uko ba- bavana urumva ko hariho ikintu kiba kibutse mugabo nta mugabo naho yoronka ibikwegane meze gute ashobora kuvuga ngo bitumye tuvana uretse umuntu mu mutwe yoba adakwica bituma ahubwo urukundo kuri uyu mukenyezi wiwe ruba rwinshi kandi akabona ko akwiye kumufata neza gusumba mugabo tubirabye hirya no hino nk'uko tuba turabivuga mu ntabakenyezi bagiye bateye imbere cyane rwose tuvuga ngo bateye imbere cyane rwose aca ashaka gukengera umugabo kuko abona ko umengo mu byo yazana mu nzu umengo byagabanutse Yishura naho none ko navuga rero nti ry'abakenyezi.
aba- abantu babiri bubakanye bagomba kubahana na cane cane umukenyezi ukamuha ico kibanza akwiriye ntuje kumufata nabi kubera ari umukenyezi mugabo ukumva yuko ari nyina w'abana bawe ego mu ishami rihanirira agateka k'abakenyezi nivyo yuko uwo mukenyezi yamaze kuronka akazi kisununu yaca ashaka gukengera umugabo
je numva ahubwo bintwengeje oya sivyo O, je nibaza yuko o, bimeze gutyo nta n'urukundo ruba ruhari uba wazanywe n'ayo mahera ariko biribonekeza hariho ingo zimwe zimwe bimeze uko ziba zitari zifashe reka ingo nyinshi reka usanga bitagenda neza je sinumva ingene ndose uburyo bwo gutunga umuryango bwoca buba intandaro y'uko ahubwo tu- tuvana n'umugabo ahubwo uru- urukundo rurakomera tukaryoherwa reka mu- muri mu muryango nyene tukumva dufise amahoro kuko bimwe atahura ashaka gushikako turabishikako mu mwumvikano ntangere ego apotre mwebwe none muhora muhuza gute ingo zigira ingorane nk'izo onye aho usanga umukenyezi kubera afise akazi kanaka kinjiza amahera kurusha umugabo ugasanga urugo rugera rusambuke iyo mu rugo hariho uh, urwo rukundo akongera akabuko kubaha nibaza ko atakintu na kimwe gishobora gutuma urugo rutagenda neza reka tubere no kuvana amafaranga ubu ubu baremerewe kuja muri politike umugore ashobora kumushikiranganji mugabo umugabo ugasanga afise akazi kaba yabaye rero kino kintu ni ikintu cankenerwa ko umugore yibuka ko abwirizwa gusonera umugabo wiwe naho umugabo wiwe yoba atakaza afise ashomereye akaba ari we akora vyose ntace yumva akomeye ngo ag- araronse novuga icitwazo novuga co kwikukira no kwitwara uko ashaka kubera ko ari we ariko arazana iki canke kiriya kuko aho ntazoba ariko arakurikiza ijambo ry'imana rivuga ego turasozere kino kiganiro ariko elhaj haruna sinzi ni gute none umukenyezi yofadikanya akazi e, hamwe n'ibanga ahamagariwe ryo mu rugo byose akabibangikanya bikagira ikimazi umuryango wiwe amabanga ntibayanyuranya umugabo azaguma ari umugabo umugore akaguma ari umugore byumvikane rero ko no mu gukora nk'uko nabita mvuze mu ntango arakora ibintu akavuga ko akoze ibintu bigereranye umugabo ntibimutume ya mabanga yo yari ajejwe yimuhira ayaburira umwanya kubera ku kazi ariko arakora kandi ntaze kuvuga ati je kubera niwe ndakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi uyu munsi ndabona bidashoboka ni intandaro y'uko haba uko utumvikana ejo na hirya y'ejo hakava no gutandukana cyangwa mugasanga mubanye mugabo musangiye inzu mudasangiye indero y'abana ariko tukamya kandi ko kugira ngo abana baronke indero runtu igi- inkuru cane it- igomba gutangwa n'umukenyezi nyina w'abana umugabo akaza kuhirira mugabo umukenyezi yabanje kwitaho umwana imbere y'abana ego cane mupfasoni josephine mwebwe mwishirahamwe ry'abakenyezi ni gute eh, umukenyezi yoshobora kubangikanya akazi hamwe n'ibanga ahamagariwe ryo kubungabunga urugo twe tuvuga tuti ni akabangikanye no kuvuga yuko ateza kuguma yubaha umugabo kandi ya ndero y'abana ntaca yihebera abandi rwose aguma yiraba ako kazi ntigatume aca b'ingare mu rugo agumane kakaranga k'umukenyezi tuzi w'umurundi kazi agume yubaha aguma ari umuntu yisoneye hanyuma twa tundi two mu rugo natwone abone ko twabandanije dukogwa ntaca duheba niyo aba atahari abe yasize uwundi muntu adukora kandi acitse arabe ko twakozwe neza hanyuma na ka kazi akabandanya agakora kuko kazomutungira umuryango kazotuma nawe ne yitunga kandi nawe natera imbere apotre akabazo Mm.
ni ka kandi nyene by'ukuri ari umugore w'ubwenge ikintu ca mbere aharanira ni ukubaka urugo rwiwe nta kintu na kimwe reka mvuge na kino kintu n'akazi yoba agiye kubona kazotuma urugo rwiwe rusambuka yona agaheba kubera ko ica mbere aharanira ni urugo rwiwe mbwa nimba abona ako kazi ashobora kukabangikanya agashobora kugakora ndetse akanaraba n'ivyo mu rugo nibwira ko atakibazo na gitoya gihari ikibazo gusa ni uko benshi babuze ubu bwenge ashobora kubabona ayo mafaranga akibaza ngo nico yari akeneye ubu rero nande ndemerewe gukora ibyo abandi bose bariko barakora ugasanga yu- atanguye kugira ingeso zitari nziza agatangwa gukengera wa mugabo birashobora gushika ko umugore ashobora kuba ari we azana vyinshi mu rugo ivyo si byo bica bituma amusuzugura ahubwo nyabuna anamwaraza no hanze umugore w'ubwenge afuka ubwambure bw'umugabo wiwe naci yaba ingara n'ijambo rivuga ngo hakubana n'umugore w'ingara upfa umuba hanze kuko n'umuriro hano muri nose kandi vyongeye ijambo ry'imana rivuga ko ubwiza bw'umugore ni umugabo ni kuvuga ngo umugabo amerewe neza burya by'ukuri umugore baramwubaha ahantu hose bati ni ukuri yabaye umugore w'igitangaza yateramiye urugo rwiwe araruhagarika ntiyigeze yemera ko hari ikintu na kimwe gishobora kurugira nabi ego murakoze cyane nkaba nshimiye abatumire twasangiye ijambo ndashimiye elhaj haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi y'abayisilamu mu burundi murakoze elhaj mwakoze gutumira turashimiye umupfasoni josephine ntawumvukiye arongoye ishyirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi dushire hamwe hano mu gisagara ca bujumbura ego mwakoze kudutumira no hanyuma muze mudutume undi dushimiye ni intumwa y'imana apotre kevin sibomana wo mu ishengero clg ya hano mu gisagara ca bujumbura tukaba tubashimiye apotre ego namwe turabashimiye ego ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kigarukiye turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi murakoze reka arakoze na mugenzi wacu raisa liliane inamahoro duce tugaruka rero ngaha muri studio za washington dc tubabwira inkuru twari twaciye ku masonga tugitangura kuri uno wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe cnddfdd yahaye ikiganiro amenyesha amakuru evariste ndayishimiye yagarutse ku bibazo bitari bike harimo ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro ikibazo c'ibiganiro bibera hanze y'igihugu n'ibindi mugenzi wacu eroge urika neza aracari muri ico kiganiro c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe cnddfdd amahoro eroge ngahe bujumbura
amahoro neza diane woducira ku mayange ivyo muriko umunyamabanga mukuru w'umugambwe cnddfdd amaze kubashikiriza
ego mediane bahise ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe cnddfdd nk'uko bivuze yagarutse ku bibazo bitandukanye ahavuga ku bijyanye n'ibiganiro bivuze abarundi ahavuga ati kubw'umugambwe arongoye ari nako uramutse igihugu nta kintu na kimwe abantu baja kurondera iyo arusha kitari mu gihugu cy'u Burundi ati kugeza ubu narujya rupapuro bavuganye hariya mu byo umuhuza yavuze bavuga ati hariho ibintu bisabwa kandi bitazopfa bishyize na rimwe nk'ibijyanye na leta ihurikiyemo abo batavugamo n'ubutegetsi bashaka kuza muri leta kandi batatsinze amatora ibyo avuga ati ntibishoboka akavuga ati ibindi bitwaza byo guhungura impunzi nta kintu na kimwe kiriho kibuza yuko impunzi zihunguka mu gihugu cy'u Burundi hanyuma yanagarutse rero kuri ibi bijyanye no guhinyanyura ibwizwa nshingiro biciye muri kamarampaka ahavuga yuko impungenge abantu bafise z'uko umugambi w'uko ubutegetsi ushaka kwigumiza ku butegetsi imyaka mirere na mirere ataho zifatiye avuga ati ibwizwa nshingiro bizohinduka ku bw'ineza y'abarundi bose yanavuze uture rero yanatomoye ikintu abantu bashobora kuba uko bavuga batahuye nabi kuko nabavuga ko yagiye kugira kukibaza ni umukuru w'igihugu uje gutunganya amatora kuko umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aho ariko atanguza ibikorwa byo gusigura ibijyanye n'imyaniro z'imibwiriza nshingiro yavuze ati ubu ni umurongo ntarengwa ku bantu umurongo ucukura ku bantu bashaka kwitambika imbere y'iki gikorwa umugabo umunyamabanga w'umugambo cnddfdd mukuru w'umugambo cnddfdd yavuze ati agiye kwibaza mujya mu gihugu uje gutunganya amatora bambwira ko mu bisanzwe ikibujijwe umurongo ntarengwa yashatse kuvuga ni uko abantu batobuza abanyagihugu gusigurirwa ibijyanye no guhinyanyura ibwizwa nshingiro ati mugabo bamaze kubisigurirwa abanyepolitike baremerewe kuja kuvuga ibyo biyumvira uvuga ati jewe hari impinyanyuro mbona yuko mutotora aremerewe kuja kuvuga ati muratora oya cyangwa muratora yego eroje urakoze cyane rwose tukureke ubandanye ukurikirana iyo ubandanye ukurikirana icyo kiganiro hama turaza kongera tugukenere amakuru yacu yo hanyuma uzo kutubwira aho bizoba bigetse
urakoze nawe diana turiko dusa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere y'uko duhana agahindukira duce tubanza tumira amate gato
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ningo hariho duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye innocent kimenyi yari muhinga bw'ivyuma na diane nahazwe kuri mikoro ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu